iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu karere ka gisoro muri uganda twumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ntiyede rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iki cyumweru nizera ko mwagize noheri nziza musenyeri Desmond tutu wamenyekanye nk'impirimbanyi yarwanyije cyane politike y'ivanguraruhu ya apartheid muri afurika y'epfo yitabye imana ku myaka mirongo icyenda ndetse umuntu ufite nta muntu utamuzi kuko ntabwo najya kubona kuri nobeli hari nk'impano bamuhaye kuko ariho kugira ngo abantu bose baramuzi south africa imyaka yamaze arangije ke wa cape town Ah, uruhare yagize mu kurwanya apartheid uruhare yagize mu gufatanya n'abandi bintu bafite yo muri ubwo butegetsi bwacinaguraga abirabura uyu ni pasiteri antoine rutayisire uyobora paruwasi ya remera mu itorero angirikani mu rwanda muri aya makuru turagaruka no ku ntasho zanyu mwagiye mutwoherereza mwifuriza banyu umunsi mwiza wa noheri no gusoza neza umwaka mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu yo mu karere no hirya no hino ku isi tuyahere kuri iyi nkuru ibabaje musenyeri desmond tutu wamenyekanye nk'impirimbanyi yarwanyije cyane politike y'ivanguraruhu ya apartheid muri afurika y'epfo yitabye imana ku myaka mirongo icyenda urupfu rwa desmond tutu wigeze gutsindira igihembo cyitiriwe nobel mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane rwatangajwe na perezida cyril ramaphosa wavuze ko igihugu kibuze umwe mu ntwari z'indashyikirwa zaharaniye ukwibohora kw'igihugu tutu wayoboye itorero angilikani muri afurika y'epfo yafatwaga nk'impirimbanyi ikomeye cyane mu guharanira uburenganzira bwa muntu no guca akarengane mu gihugu cye no hirya no hino ku isi perezida ramaphosa avuga ko tutu yari umugabo w'ubwenge budasanzwe urangwa n'ubunyangamugayo no kutadohoka mu kurwanya ikandamizwa akarengane n'urugomo byakorwaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa apartheid na nyuma yaho yagaragaje ko musenyeri tutu yakundaga igihugu bitagereranywa tabu makuba uyobora itorero angilikani mu mujyi wa cape town yavuze ko mu buzima bwe bwose desmond tutu yaharaniye ko abatuye isi bose babaho mu bwisanzure mu mahoro no mu byishimo yongeraho ko ukwizera imana kwe kwatumye atagira uwo atinya ndetse ntagire ubwoba bwo kugaragaza no gutunga agatoki abakora ibitagenda muri byinshi tutu yibukirwaho harimo ko yacumbikiye Nelson Mandela ijoro rya mbere akimara gufungurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane inkuru y'urupfu rwe ikimara gutangazwa abategetsi hirya no hino ku isi bahise bohereza umuryango we n'igihugu ubutumwa bw'akababaro bwo kwifatanya nabo minisitiri w'intebe w'ubwongereza Boris Johnson yavuze ko tutu azibukwa nk'umuntu warwanyije apartheid agaharanira Afurika y'Epfo nshya nshya itagira uwo ikumira cyangwa ngo iheze gahunda zo kumushyingura ntabwo zirajya ahabona mu kanya maze kuvugana na pasiteri antoine rutayisire uyobora paruwasi ya remera mu itorero angilikani mu rwanda ambwira uko yakiye inkuru y'urupfu rwa musenyeri desmond tutu ndetse umuntu tutu nta muntu utamuzi kuko ntabwo najya kubona kuri nobel hari nk'impano bamuhaye gusa kuko ariho kugira ngo abantu bose baramuzi south africa imyaka yamaze ararisheze ke wa cape town Ah, uruhare yagize mu kurwanya apartheid uruhare yagize mu gufatanya n'abandi kugira ngo afurika y'epfo ive muri ubwo butegetsi bwacinagazaga abirabura bakaba benegihugu kugira ngo iki ngicyo ni ikintu abantu bose bazi nicyo cyamuhesheje kiragenda n'ibindi bihembo byinshi yagiye abona Aha, ikirongera mu cyo ni kimwe muri legasi abagiye bavuga ngo umurage yaba yarasize kugira ngo ni umurage ukomeye cyane ariko n'ubundi ujyanye n'umurimo yakoraga ubundi eh, umurimo w'abanyamadini cyane cyane wo mu rwego rwo hejuru ni ukuzamura ijwi ukavugira abadafite ijwi ukarwanya akarengane ukarwanya ubukene ukarwanya ibyaha ukarwanya ibitameze neza kugira ngo umurimo we yawukoze neza uwo murimo nk'uko ubivuze yawukoze neza ariko abenshi bavuga ko yanarengejeho kuba umuntu w'umuvugabutumwa asa n'ujya muri politiki aho yaharaniye cyane guca akarengane ndetse no kurwanya buriya butegetsi bwaba gashyakabuhake bwa apartheid ibyo ngibyo byo kubifatanya n'itorero byo ni ibintu ubusanzwe bisanzwe mu madini abanibwira yuko ku- kuva igihe cyose ubundi iyo idini ryakoze akazi karyo neza ntabwo ushobora kubitandukanya na politiki kubera yuko a- akenshi n'abo ngabo baba bakora ibyo ngibyo baba ari abanyamadini basenga Du- urumva ngo abo baba bakinagaza baba ari- ari abayoboke b'amadini n'ababa bakinagaza baba ari abayoboke b'amadini iyo rero ubonye umuntu witwa ko asenga harimo gukora amakosa ntabwo ntabwo biba ari ikosa kumubwira yuko atarikingira ngo n'abahanuzi bose iyo nusoma bibiliya uzabona ko abahanuzi iteka ryose babwiraga abami n'ibi- n'ibikomagoma n'abandi bayobozi rero ntabwo nizera ko yabaga yatandukiriye numva abantu benshi kubera ibi bintu tugezeho bya kino gihe barakubwira ngo leta igomba gutandukana n'amadini niba leta ikora n'abanyamadini bagomba guceceka ngo kuko umurimo w'abanyamadini ni ukuvuga iby'ijuru ntabwo bavuga iby'isi ibi bimwe ni ikosa ni ukumva nabi nibwira yuko ubundi nta aba bakora ibyo baba ari abanyamadini bavuga ko basenga rero iyo babwiye yuko barimo gukora nabi rero biri mu nshingano z'abanyamadini kubikora kereka iyo watandukiriye wenda ukajya kuvuga ngo muzatore kanaka ariko na- n'ibyo nabyo ushobora kubivuga uramutse ubonye umuntu witwa kanaka ari umuntu usanzwe azwi yuko afite ibitekerezo bisenya bidafite umurongo ushobora no kubwira abantu turiya muntu ni umutora muzaba mutoye nabi ibyo ngibyo nabyo ntabwo ryaba ari ikosa wabukoze ibyo yakoraga byari umurongo w'akazi ke ntabwo ntabwo yabaga yatandukiriye hanyuma se nk'amwe b'abanyamadini urupfu rwe mwavuga ko mwarwakiriye gute mubona intambara yagiye arwana muri iki gihe nk'intambara mugerageza kurwana zenda gusa nk'izo yarwanye ni nk'izihe pasiteri rutayisire intambara yarwanye yari iy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abantu bo muri south africa yarwanirije apartheid ah, barangije yakomeza kuzamura amajwi hari n'igihe atumvikanaga na yewe n'aba- n'abayobozi ba nyuma yabo na ba mandela n'abandi hari igihe bagiye batabyumva kimwe kubera ko yazamuraga inzoka akababwira ati ariko ibi bintu ntabwo ari ibyo murabizi yanayoboye komisiyo iriya komisiyo yabo ya truth and reconciliation Ah, akababwira ati ariko ibintu ibintu namwe murimo gukora nyuma y'ahangaha ntabwo ari byo ariko ibyo byari mu murongo ibyo yaharaniraga yuko buri muntu wese wavukiye ku butaka bwa south africa agira umudendezo akagira uburenganzira bungana ku butunzi bw'igihugu akagira uburenganzira bungana ku mibereho myiza ibyo rero ndibwira yuko n'ubundi n'ahandi hose abanyamadini intambara turwana ziba zitandukanye ariko zihora ari zimwe ni intambara z'ubumwe n'ubwiyunge ngira ngo mu rwanda iyo ngiyo yo iri mu z'ingenzi ngira ngo n'ubu ngubu twebwe tukirwana nayo ko tugira abanyarwanda batunze ibintu kimwe uh, bamwe bumva neza abandi bumva nabi aho intambara z'ubukene kuko burya n'ubusumbane bw'imibanire y'abantu nabyo biba muri ibyo ngibyo izo ntambara zihoraho kandi kugira ngo abanyamadini bumve neza bagakomeza bakazirwana nk'uko yazirwanaga nawe rero kumbaza ngo urupfu rwe narufashe ngito narufashe nk'izindi mfu zose kuko natwe twese tuzapfa rero iyo umuntu abayeho akageza ku myaka mirongo icyenda ngira ngo ubundi se twamwifuriza kubaho iteka ryose mu mubiri ntabwo bibaho niyo waba ukora neza umunsi wawe uragera ukagenda niyo waba ukora nabi kandi nawe ugeze umunsi wawe ukagenda twese turagenda ubwo rero yewe nabifashe nk'ibintu bisanzwe icyo akora akiza umurage mwiza yara- yarwanya intambara nziza aho pawulo yigeze kubivuga ati yewe narwanya intambara nziza na none ndikiye ikamba ryo gukiranuka ubu yarwanya intambara nziza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubu rero nta nta kintu navuga umurage mwiza ngira ngo ubundi umurage mwiza ni byiza wakoze abantu bashobora kwigana kandi afite byinshi pasiteri antoine rutayisire nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanyu uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire ku buzima bwa desimond tutu urakoze cyane urakoze cyane mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twizere ko umunsi wa noheli wagenze neza kuri mwebwe no mu miryango yanyu kandi dukomeza kubifuriza gusoza neza umwaka kuri uyu wa gatandatu ubwo abakirisitu hirya no hino ku isi bizihije umunsi mukuru wa noheli hari bamwe mu banyarwanda baganiriye n'ijwi ry'amerika batuye mu murwa mukuru w'u rwanda kigali bemeza ko uyu munsi wari utandukanye cyane n'indi minsi yawubanjirije abo barabishingira ku kuba bizihije noheli nta birori byemewe mu gihugu kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagiruwubusa yavuganye na bamwe muri bo
Njyewe uko noheli nyibona ndabona iyi noheli itandukanye n'izindi kubera ko abantu ni bakeya kubera nyine kiza turi kwizihiza iminsi mikuru izira ibirori nyine ibirori birabujijwe ni ukwizihiriza mu rugo wowe n'umuryango wawe urebye ni nko mu bwingunge kubera ko nyine ntaho wajya ngo usabane n'abandi kubera iki kiza nyine nta birori urumva bintu biba bifunze abantu baba basa nk'aho bafungiranye nyine kubera kovidi ntabwo abantu bishimye ntabwo basabana iyindi mikuru iba yaratambutse abantu twara temberaga tugasurana mu ngo ahantu hose tukanywa tukishima mbese tukabyina ariko nta bwishimo buriho noheli imeze gute njye ni umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya amerika
noheli imeze neza none se ko turiho urumva noheli itandukanye n'izindi zose zatubanjirije kubera ko iyi noheli ibaye mu gihe cya kovide nayigiranye n'iy'umwaka ushize kwanza iyo umwaka ushize n'iyi ngiyi urebye ntaho bitaniye ni uko noheli itajya yiburira ni ukuvuga ngo twaje kugura akaboga nk'uko bisanzwe ku munsi mukuru deni tube turi mu rugo bitandukanye n'izabanje zabanje umuntu yazanga akagura akaboga nimugoroba akambara akajya mu kabari akayizihiza saa tanu saa tatu zagera agataha by'umwihariko nta hantu na hamwe hemerewe ikirori kwizihiza iyo minsi mikuru nta kirori bivuze iki ni ubwigunge bukabije cyane urumva ikirori cyitwa ikirori ari uko umuntu yavuye mu rugo agahura n'abandi gucuranga byemewe abantu bagasabana bagahura nta kibazo kirimo ku buryo umuntu aba atitinya gukora ku wundi kugira rero kuba ikirori ugikoreye mu rugo deregiteri nubwo mwaba ari umuryango wawe biba ari ubwigunge ugereranyije n'indi minsi yabaye tukaba turi uzi nawe ibintu byabaye kuri iyi korona tukaba tugeze iki gihe none iyi noheli tukaba tugiye kuyikorera mu rugo n'umuryango ntacyo bitwaye ntabwo ari nk'uko bakagiye mu kabari ugasanga havutsemo imvururu kandi urabizi ko bamwe barafungwa abandi baricana ariko mu rugo ntacyo byaba bitwaye ndayishimiye ngewe ngewe nitwa kwanza mudasubira faustin iyi noheli ikivuze ku kiremwa muntu cyangwa se ku mukristo cyane cyane tuba twibuka ivuka rya yesu ku mukristo iyo yesu ataza kuvuka ngo abeho mu buzima busanzwe ubuzima bugoye yihanganiye kuba ntabwo twari kumenya kubiha agaciro ariko birantangaza cyane iyo tuvuze ngo noheli yageze ubona ari bwo abantu bibutse kurya no kunywa ariko nkange ku giti cyanjye so icyo nshyira ku mwanya wa mbere ni uguha agaciro k'umukiza yavukiye muri njye kuko yagombye kuba avukira mu mitima y'abantu kuruta uko abantu baserebura kurya inyama n'imiceri n'amafiriti nabyo ni byiza icyo nababwira isi yose yugarijwe n'iki cyorezo cya kovide cumi n'icyenda ni ukugerageza kuba muri ibi bihe nyine nta kundi nitwa cyubahiro christophe ni umuyobozi wungirije w'iribagiro rya sabani hari impinduka ubwisanzure nta buhari kubera kwirinda icyo cyorezo cya kovide cumi n'icyenda ubwo bwisanzure bugendana n'ubukungu n'ubukungu bwarazahaye cyane ku buryo ubu ngubu biratandukanye umusaruro ni muke kubera raporo y'igihe twari turi mu bihe bisanzwe iminsi mikuru ni ijambo ryumvikana ridasanzwe kandi kuko ritajya ribuririza impinduka mu buryo bwari busanzwe bivuga ngo nubwo kovidi dukomeje kuyirinda kandi n'ingamba zikomeje muri ubu bwirinzi bwose ariko n'ubundi usanga akenshi mu buryo bwirinzi dukora abantu benshi ahantu bari abantu ubukungu mu guhaha uburyo mu cyangwa ubundi bwifuza burahari ko haba hari impinduka zabayeho hari ikiyongeraho hari ikiyongeraho mu kwakira abantu abantu baba benshi kubera raporo yaba basanzwe mu buryo busanzwe muri bizinesi dukora mu buryo busanzwe nyine ni ibisanzwe kuko nta minsi mikuru yabaye nta muntu ugura
abantu uko bishima ari uko bahuye bagahuza urugwiro kugira ngo hari ikindi gituma abantu bakunda kwishima rero nta kwishima guhari nyine ubundi n'ibintu biba byagenze neza usanga ubona ibindi iminsi mikuru ubonaga haba habwa hameze gutya urabona nyine impinduka nyine ziba zarahindutse reka nta kigenda nta kigenda nta mafaranga ariho umunsi umwe wese ko wajya kuba nyine abantu bakagira icyo basoma bakarya bakishima ukaba ureba nta mafaranga ariho abantu bahuye n'ibihombo byinshi nta mafaranga ariho urumva gusa bitabishye urumva koko urumva ari umunezero nta kigenda turihanganye nyine kuko nta kundi byagenda ariko ni inzara gusa nyine kubera ko bitemewe ntabwo tukiri kubona abakiriya nyine kubera kwirinda icyorezo cya kovide ntabwo tukiri kubasha nyine kugira ngo twinjize nk'uko twinjizaga mbere ntabwo twakwemera kwicwa n'indwara kugira ngo tubone ubutunzi kuko ubutunzi ntabwo wabubona urwaye
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi icyemezo cyo kubuza aborozi kuragira ku misozi cyatumye ubujura bw'ibyatsi by'amatungo bwiyongera mu ntara zimwe na zimwe hari abasanga ubwo bujura bushobora kuvamo ikibazo cy'umutekano muke ni inkuru y'ijwi ry'amerika yateguwe twifashishije inshuti zacu mu burundi dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda ahatanguye kwibonekeza ubusuma bw'ubwatsi bw'itungwa ni cyane cyane mu ntara ya muyinga iri mu burengero aho abasuma baza bitwaje imipanga n'amabuye byo kurwanya aboza kubabuza gutwara ubwo bwatsi bamwe mu bamaze kwibwa ubwatsi bavuga ko bibwa babona bagahora kugira ntibahasiga ubuzima urabona hari igihe uba wigire ku kandi kazi ugasanga sima bakwitanye none ubagire gute katanu umwe wafatiye hari abantu baza batwononera mu mihingwa ugasanga wamukoma ngo jewe ngo ngo ni umukozi wa koroneri kanaka amanimiro yacu yose asigaye ari ubugaragwa kubera ko usanga baje bakavumbura ubu basigaye baza bazanye imipanga n'amatopito kugira ngo we mwene gihugu nubegere kera bace bagutemagura niwejo bundi arahukijwe igipanga kuko yasanga bamumwivye acayadoriya mpaka amufata neza mu kabungubungu n'abantu bomarana mw'iki gihe erega kwiri kuzirika ibihene mu nzu navyo nyene ningaboneke nitorora bemera kuyiheba ati jewe mfashwe nta kundi ndasaba ikigongwe ntafashwe naho ndamutwara amede misago misitanteri ya komine muyinga aremeza ko amaze kumenyeshwa ibijanye n'ubwo busuma agasaba aborozi gutera ubwatsi bwinshi akanagabisha kandi ko uzofatwa y'ibyo bwatsi azohanwa nk'abandi basuma bose twabamenyesha yuko leta y'u burundi yari yatanze ikiringo cy'imyaka itatu muri iryo tegeko risaba bene igihugu kugaburira ibitungwa rikongera rikabuza ko ibitungwa byiyerereza ku gahinga leta y'u burundi yari yatanze imyaka itatu yari yo kugira ngo abene igihugu borozi bashobore kwitegura mu gutera ubwatsi n'umunsi rero hakiri abakigenda kwiba ubwo bwatsi bw'ibitungwa ibitungwa birababaje cyane babatera akamo kuvavanura n'iyo ngeso mbi ahubwo abari baracerewe babandanye batera ubundi hanyuma bagaburira ibitungwa byabo muhira bitabaye uko bamenyesha ko amategeko azoca akora kurya ufashwe yivye igitoke ahantu abo baza bagiriza ubwo busuma mu zindi ntara nka mwaro hagati mu gihugu nta busuma nk'ubwo aho abantu biba ubwatsi bakoresheje iterabwoba ariko bavuga ko gutungira inka mu mpongore utaziturutsa bibavuna kandi ko bizotuma umwimbu w'amata ndetse n'inyama bigabanuka kandi bikazotuma ibiciro byabyo biduga ku rugero rurerure nk'abanyagihugu bato bato b'aborozi je nibaza ko iryo tegeko ntihari bwagere yuko borushyira mu ngiro ariko si ukubuzi ndiko ndavuguruza barifashe mugabo barabanza bahige barabe bace hirya n'ino iryo tegeko by'ukuri barazoraba nabo nyene bakora ko ndazi amata n'inyama bazobironka ku buzimbe bwinshi cyane kandi bizokena cyane kujya bahora babigira kera umwungere yararagira hanyuma akarinda imirima akarinda no gushyira mu barabara nk'ahantu hari hari urujya n'uruza bishyitse ikajya mu murima w'umuntu yarabihanirwa inka ayishyize mu ibarabara bakamuhana kuko yoba yashatse kononera abandi mu ntara ya gitega hoho barashima iyo ngingo yo kudaturutsa ibitungwa ku misozi bakavuga ko bituma amase yo gutabira imirima yabo agwira kuko adaheza ngo anyanyagare hirya no hino ku misozi aho ibitungo biba byagiye kurisha jewe ndahira bazana abana babanyi igitungwa ndagikura mu nzu ushora jewe mbona ari byiza na kare bononera ababanyi babo kandi uruhomba byinshi kuko nimba ari inka igishwemita mu gahinga uba ugihombyeko cya gitungwa nimba ari intama cyangwa impene urumva ku munsi ihungurura amahenehene menshi cyane cyane rero nko mu gatondo igihe cy'igitondo uba uhombye oya ni byiza igitungwa ni ukugiterera ubwatsi ukakigaburira nyine mu ruhongore iwawe ukareka kononera ababanyi iyo ngingo yo kubuza ibitungwa guturuka ku misozi yafashwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ikaba yatanguye kuja mu ngiro itariki zine ukwezi kwa cumi umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe deogide rurema umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko bahaye aborozi ikinigo cy'imyaka itatu kugira ngo abaremyi bitegurire ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo umushikiranganji rurema avuga ko iyo ngingo yagiye mu ngiro mu ntumbero yo kurwanya amabi afatiye kukonesha bikazotuma kandi n'ibidukikije bikingirwa na cyane cyane ibiti bya leta biterwa ku misozi itandukanye imyaka itatu twari twagerageje kuja ku ruhande rwa bene gihugu hariho amatati hariho ingwara hariho guhomba ifumbire ry'amasezita hariya noneka ubu ko turi ko turashira umuriyaridi ku mwaka ku mwaka muri ujya mugambi wa ewe burundu urambaye karaciye ingani tureke inka n'ibitungwa bigume bidusubiza mu ihumbi aha namwe muzogerageza gusigurira kudufasha tuje hamwe dusigurira bene gihugu nk'icyo murumva ko kidashoboka ahantu bateye ibiti ngo mureke inka zice zigenda ko bari kwikunda deogide rurema abona ko aborozi bamenyera gutunga ibitungwa bike vya kijambere bishobora gutanga umwimbu mwinshi hagushaka korora vyinshi bitagira umwimbu ushimishije mu gihe bica birya ivyatsi vyinshi nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro amajwi yashyizwe hamwe na aloise bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose
Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Our shepherds watch their flock by night. They see a bright new shining star. They hear our choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my